Blog Talk Radio.
guta umunao rw'icyaha cya se cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda azaba muri kirekareka yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda mfunga mkandakaza mwendo chama songa mbele araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbele araye neza ihuriro nyarwanda mfunga mkandakaza mwendo chama songa mbele araye neza ihuriro nyarwanda we nigiye mu ihuriro nyarwanda nimba umunyarwanda azaba muri kirekareka burya amaherezo y'inzira ni mu nzu reka nanjye nkubitiye ingoma muruza ibyaye n'ubutana kabasuye mu nyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega fora ndebe irutavuga numve se ninde utarambiwe amarira y'ababapfakazi babura abagabo b'abamarabira se ninde utarambiwe izi kuzazi y'abahanzi n'ubonye arusimba utagerekwaho ibyaha bebe fibine n'ibenyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda songa songa songa songa songa songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda mfunga mkandakaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda mfunga mkandakaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda izinda umunyarwanda azaba muri kirekareka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urunda amoko ko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari ndabaraditse umuhutu umutwe umututsi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazikuramo ukamuza ageza ryari uryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanararine ribaye imwe mureke kureba inkoni ikubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashyashya songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda ufunga mkandakaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda ufunga mkandakaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda guta umunao rw'icyaha cya se cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda azaba muri kirekareka yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda ufunga mkandakaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda ufunga mkandakaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda ufunga mkandakaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda ufunga mkandakaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda
turabasuhuje inshuti muteze amatwi raditahuka ivugira i washington dc muri kumwe nanjye serge ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cya raditahuka cy'uyu munsi Ah, ntangire mbashimira mwe mwese kubera nyiri ibitekerezo byanyu ibyo twakiriye muri wikendi nyuma y'ikiganiro twageziye ni iki n'ibindi biganiro twari twagize mu cyumweru gishize twakiriye ubutumwa rero bwanyu buri bwinshi bwaje ku bwinshi ni muri urwo rwego rero mu byifuzo nk'ibyo tugiye gukomeza tuganira uyu munsi kuri uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'umuvugizi w'abanyarwanda ni dr tere mutabazi ngira ngo tubashe kubana muri iyi miti yacu y'uyu munsi reka tuba tumuhe ikaze muri sezara ditahuka dr mutabazi muramurakomeye
yes urakoze nanjye ndagushuhuje nsuhuje abayoboke b'ihuriro nyarwanda nsuhuje n'abandi bose abafatanyabikorwa ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ndagushimira rero kuba wantume muri iki kiganiro ndibwira ko turi bugire ikiganiro cyiza
urakoze cyane dr sani mutabazi kutubonera umwanya kugira ngo tuganire hari byinshi mbona ah, twagarukaho kuko iyo uje nk'umuvugizi w'abanyarwanda hari byinshi mba nandikirwa cyangwa mba mbona ku mbuga nkoranyambaga wenda nanasubira inyuma mvuga nti kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ubuyobozi bw'abanyarwanda rns bwafashe gahunda yo kuguma gusobanura bihagije uko Nyarwanda rihagaze mu gutanga ibisobanuro mu migabo n'imigambi intego zacu Ah, nanone tukamagana twivuye inyuma amazina akoreshwa n'ubutegetsi bwa kigali mu kuduharabika cyane cyane bizakoreshwa n'abayobozi ba kigali cyangwa n'intore ndagira ngo uyu munsi umfashe muri uyu mwanya ufite kugira ngo tuganire ku bibazo bitandukanye utubwire uko uranyarwanda rihagaze magingo aya mfite ingingo ziza kugira nko kuri eshanu naza kukubaza kuko ah, zirava mu bibazo tubona bigaragara abantu bavuga cyangwa baganira ibituruka i rwanda ibituruka ku mbuga nkoranyambaga maze mu bushobozi bwawe usibye ko si wowe wenyine n'abandi bayobozi b'ihuranyarwanda bagiye baza baradufasha mu gusobanura kugira ngo bashimangire aho ihuranyarwanda rihagaze ku cyerekezo twifuza nagira ngo rero ubinyemereye rwose tuba aribyo twinjiramo kandi nizere ko mwiteguye kugira ngo mutange umucyo n'ibisobanuro bihagije ku banyarwanda badukurikiye dr mutabazi urakoze cyane nanjye rwose nguteze amatwi ku bibazo wateguye ah, nicyo cyanzanye nicyo cyatumye nshaka uno mwanya urakoze cyane reka rero dutangire ikiganiro ingingo ya mbere wenda cyari ikibazo cyane nakubaza ni muri uranyarwanda tuvuga ko duharanira impinduka y'imitegekere n'imiyoborere y'ubutegetsi bw'i kigali mu rwanda Ah, mwongeraho ko uranyarwanda atari ishyaka rihanganye na leta y'u rwanda icyo kintu kirakomeye cyane iyo muvuga yuko rwanda national congress idahanganye na leta y'u rwanda mubisobanura mute ku mpinduramatwara twifuza Ah, nk'umunyarwanda uri mu rwanda kumva avuga ko tudahanganye na leta y'u rwanda ariko dushaka ko im- imitegekere n'imiyoborere ya leta y'u rwanda ihinduka mu magambo arambuye hari abashobora kubyumva bavuga bati iyo muvuga ko mudahanganye na leta y'u rwanda bisa nk'aho murimo koroshya iyo nyorosho cyangwa mu mutanga ibisobanuro bidafatika ku banyarwanda bavuga bati opozisiyo ubundi bihanganye n'ubutegetsi bw'i kigali bwaramutabazi
Ah, murakoze cyane wenda twizere ko imirongo y'itumanaho itaza kudutenguha kuko mu kanya byari bibaye reka rero mpere nko kuri icyo umbajije uvuga uti eh, ihuriro nyarwanda ntabwo ari ishyaka rihanganye na leta y'u rwanda ahubwo eh, ni abantu bishyize hamwe abanyarwanda bishyize hamwe kugira ngo baharanire impinduramatwara ubundi witwa ishyaka rihanganye n'iriri ku butegetsi igihe uri mu gihugu igihe uri mu gihugu hakaba hari ishyaka riyobora hari inzego zisanzwe wenda iryo shyaka riyobora rifite gahunda zaryo rishyira mu bikorwa wenda mu buryo budashimishije ariko rero twebwe ubu siko tumeze twebwe icyo duhuriyeho n'abari mu butegetsi mu rwanda ni uko twese turi abanyarwanda bo bari mu gihugu bake muri bo abo dukunda kwita agatsiko bafite ubutegetsi bakoresha uko bashaka bitari mu nyungu z'abanyarwanda aribyo dukunda kuvuga noneho nanone usubiye inyuma ari nazo mpamvu tugomba kuguma gusobanurira ibibazo ni uko tuvuga tuti imyitwarire y'ubutegetsi buriho mu rwanda muri iki gihe ntabwo inogeye abanyarwanda uretse gusa kuguma gusubirishamo abantu bababwira bati muvuge ko ibintu bimeze neza uhereye nko ku rubyiruko ni ukuvuga nk'abantu bari munsi y'imyaka mirongo ine uzarebe ukoresheje n'ijanisha birirwa nk'aho bavuze indangagaciro bakwerekanye icye- icyerekezo gituma twagira icyizere cyo kuzagira igihugu gitekanye ahubwo birirwa batukana wavuga nabi perezida cyane cyane bavuga nabi perezida w'u rwanda bakakwanjama bakagutuka Eh, bati twateye imbere n'umuntu udafite icyo afite utagize icyo afite akavuga ati nateye imbere noneho twebwe icyo tuvuga turavuga tuti ibyo rero bigomba guhinduka abanyarwanda bakaganira ndagira ngo nkubwire yuko u rwanda mu mateka ya vuba twibuka turiho tuzi ubwenge turi mu mashuri nta n'imwe abanyarwanda bagize umwanya na muke wo kwicara ngo baganire serije mu gihe cy'ubwami nubwo uzumva muri iki gihe bavuga ngo hari ngo abantu bari bunze ubumwe siko bimeze siko byari bimeze hari abanyagwaga hari abicwaga hari n'abahunze dufite abanyarwanda benshi bahunze bahunze ubutegetsi bw'umwami bahunze ko bibasirwaga aho abakoroni baziye baraje bakorana n'abo basanze mu butegetsi uzumva nanone leta iriho ubu ivuga ko ibibazo byose byaje ari uko abakoroni baje siko bimeze kuko niba reka nkuciye nk'umugani iyo bavuze ngo utuma abahutu atuma babiri uwo ntabwo ari umugani wazanywe n'abakoroni uwo ni umugani werekana ko hari abahakoka hari n'abahatswe ibyo umuntu yatanga ingero nyinshi mu mvugo hari igitabo cyanditswe n'abahanga cyitwa ibirari by'insigamigani ugiye muri icyo gitabo wasangamo ibintu byinshi ibyo bikwereka uburyo igihugu cyategekwaga ibyo ntabwo ari abakoroni babizanye kandi unagereranije ukareba imyaka abakoroni bamaze mu rwanda niba barahageze mu gihumbi kimwe wenda na magana cyenda bakagenda muri igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri wareba imbere yaho byaremeze gute inyuma yaho byagenze gute noneho iby'abakoroni bazanye uburyo babagaho hanze abanyarwanda batangiye no kwiga batangiye n'inyigisho z'iyobokamana babona ko hari abakandamizwa n'abakandamiza abandi hari abiharira hari abaja hari abanenwa n'ibindi nk'ibyo nibwo muri za mirongo itanu abantu batangira kuvuga ati igihugu cyagira ukundi kiyoborwa hari ababyishimiye kuko babonaga ubuzima bwabo bugiye kumera neza ariko hari n'abo byababaje kubera ko bari batakaje inyungu bihariraga ni ukuvuga ngo abantu bahunze muri za mirongo itanu n'icyenda kugeza muri za mirongo itandatu bagiye bavuga bati abazungu bafatanije n'abahutu baratwirukana ariko ikindi batavuga ni uko bavuga ati batwatse n'ubuyobozi aho leta zagiyeho icyo gihe muri za mirongo itandatu aribwo repubulika ya mbere yajyagaho muri za mirongo itandatu na rimwe na indepandanse byaje abanyarwanda batari kumwe biguma gutyo repubulika ya mbere ntabwo hari abanyarwanda bari hanze nta cyakorwa gihagije kugira ngo bagaruke kandi bagaruke bumva bafite ituze n'umutekano repubulika ya kabiri igiyeho ndetse na repubulika ya mbere ijya kurangira hari harajemo n'ibibazo by'uturere noneho umuntu agakandamizwa kubera ahavuka akabura uburenganzira bwo kubera ahavuka byiyongereye ku bwoko bwe hateye intambara rero intambara yaza birangiza kuko yaba ari muri za mirongo itanu n'icyenda haje ibintu byo kwibasira byo gukoresha noneho imvururu uzumva nk'abatutsi bahunze bakubwira ati baratwikiye baratwishe batuririye inka kandi kuko hari aho byabaye ariko rero ntabwo higeze haboneka umwanya wo kubivugaho byose haza intambara ya mirongo icyenda bamwe bakavuga ati dufite impamvu yo kugaba intambara dufite impamvu ariko izo mpamvu ukavuga uti se nta kundi kuntu byari kugenda nta kundi kuntu byari kugenda nta kundi kuntu abantu bari kwicara bakabigenza bitagiye mu mivu y'amaraso intambara yarangijwe rero n'iyo mivu y'amaraso jenoside leta igiyeho yaje harimo n'icyo kintu cyo kwihorera cy'umujinya mwinshi cy'ubugome bwinshi mbese nibyo byakomeje iyo leta niyo yagiyeho muri mirongo icyenda na kane baza gukora ngo ikintu ngo cyo kujya mu baturage babaza ngo batange ibitekerezo muri bibiri na gatatu bashyiraho itegeko nshinga itegeko naryo hari igihe nigeze kwivugaho mvuga ko kugeza ubu nta na rimwe abanyarwanda bigezeho bashyiraho itegeko nshinga bumvikanyeho nta na rimwe byigeze bibaho ndabisubiramo ko nta na rimwe byigeze bibaho muri mirongo itandatu na kabiri itegeko nshinga ryagiyeho ryagiyeho nyine hari abanyarwanda bari hanze iryagiyeho muri mirongo irindwi n'umunani ryagiyeho bakiri hanze iryo muri mirongo icyenda na rimwe rivuguruwe ryavuguruwe hari intambara
kandi atari ku bushake bw'abanyarwanda ahubwo ari abarwanaga bakoresheje amasasu ndetse n'abarwanyaga imyanya ya politiki ntabwo ari abaturage muri bibiri na gatatu rero nabwo hari agatsiko k'abantu bafite ubutegetsi gakomeye kagenda kagakora ibintu byako kajya mu baturage ngo dore ibyo abaturage bifuza ariko nibura niyo bemera n'ibyo n'iryo tegeko nshinga uko ryanditse akaba ariyo ko barikurikiza siko bimeze rero ejo bundi barivugurura mu bihumbi na cumi na gatanu rero serije ubwo byari akarusho kuko wagiranye ibiganiro n'abanyamategeko basobanukiwe cyane uko ririya tegeko ryagiyeho ni uko bwari ubushake bw'ishyaka riri ku butegetsi naryo riterwa igitutu n'umuyobozi waryo ariwe perezida w'u rwanda uriho muri iki gihe ni itegeko rero ryamushyiriyeho ni ukuvuga ko abanyarwanda batigeze bagira uruhare rwo kwicara ngo bavuge bati dore uburyo buboneye bunyuze mu mutuzo bunyuze mu mahoro twakubaka igihugu cyacu nk'abanyarwanda ariyo mpamvu rero tuvuga tuti ihuriro nyarwanda dufite gahunda twiteguye kuzana ubwo buryo bwo guhana ubutegetsi mu mahoro mwituze kandi buri munyarwanda wese akabigiramo uruhare serije ndagira ngo gusubize ijambo urakoze cyane dr tere mutabazi uri umuvugizi w'abanyarwanda uri n'umunyamategeko kuko waraminuje mu birebana n'amategeko ariko ahangaha turi mu kiganiro kuko turareba ibibazo byugarije u rwanda n'abanyarwanda ariko unsubize wenda hano uko ubitekereza kandi ubisobanure neza uvuga uti ihura nyarwanda ntabwo rihanganye na leta y'u rwanda ubundi twari dukwiye kuba ishyaka rya opozisiyo turi mu gihugu tukandikwa tukamurikira abaturage imigabo n'imigambi yacu tukabereka uko twayobora u rwanda n'uko twaruvana mu icuraburindi ariko ibyo byose leta y'u rwanda yarabituvukije ahangaha rero leta y'u rwanda abari ku butegetsi munsi nibo bafite uruhare rukomeye rwo gufungura urubuga rwa politiki ubona mu magambo ahinnye cyane wenda bigukundiye ubona leta y'u rwanda yakora iki cyangwa nimba kino kiganiro ni iriya somo bari bakwiye gufata kugira ngo bafunge urubuga rwa politiki noneho dukorere mu rwanda twese dutange ibitekerezo byacu abanyarwanda babashe kutwumva bwana mutabazi reka mpere ku kintu cyoroshye iyo uganiriye n'umunyarwanda usanzwe uba mu rwanda mwaba muhuriye hanze arakubwira ati waganira ibindi ariko ntugomba kuganira politiki ukagira ngo politiki igenewe abantu bamwe gusa ndetse wumvishe na perezida avuga ati bya politiki ni mubimparire yarabivuze kenshi wenda nzi ko wakoze ibiganiro igihe yari mu bukwe bwa bw'umukobwa wa nyakwigendera jenali major fred rwigema yaravuze ati ibya politiki mubimparire waba uri mu rwanda cyangwa se mu burayi ariko ngo waza ngo ariko ukicecekera mu gihugu wavukiyemo mu gihugu ufite uburenganzira bungana n'undi ariko ukicecekera ibyo rero biba bikwereka ko hari abantu nyine bihariye impamvu ni izihe ni uko bakoresha ingufu mu bihugu bidakoresha ingufu umwenegihugu uwo ari we wese ashobora guhaguruka igihe abishoboye abiganije bagenzi be bakabyumvikana akavuga ati iyi miyoborere iriho twebwe twayihindura kandi tukabihindura neza kuko ntabwo ari ugupfa guhangana gusa ni ukuvuga ngo uhangana ugiye kuzana ikintu gishya kiruta kandi gikozwe neza kurusha ibyo urimo kugashya ntabwo ari ukunenga kubera kunenga kugira ngo wumve ko wagize icyo ukora ahubwo uvuga uti ngewe hano ndabona ibintu bitagenda neza dore gahunda nzajya ari nayo ihuriro tuvuga ihuriro iyo tuvuga tuti muri ya ntego yacu serije iyo tuvuga tuti tugamije gukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda bugashyiraho ubuyobozi bubaha amahoro ubumwe n'ubwisanzure icyo ni icyerekezo cyacu icyo ni cyo twita viziyo kuko ni ikintu cy'igihe kirekire kandi gikubiyemo icyizere aho ngaho uribuka ko mu ihuriro twafashe umwanya wenda ndagira ngo dusubiremo twiga ku ntego n'ingamba dufite intego esheshatu zigabanyijemo ingamba makumyabiri na zirindwi n'abibaza ngo ihuriro se ngo ni iki ngo rifite icyerekezo icyerekezo nakivuze ingamba ngiye kuzivuga nazo ariko izo ngamba zikaba ziherekejwe n'intego zo kuzishyira mu bikorwa twavuga uti igihe mbonye umwanya kandi tukifuza ko bikorwa mu mahoro mu ituze no mu mutekano aho leta y'u rwanda yo ikeka ko kugira ngo impinduka ibeho byanze bikunze mugomba guhangana mu mbunda mu mivu y'amaraso no mu miborogo ariko wenda ukiri aho kuko uvuze ikintu gikomeye cyane kandi ngira ngo wa mugani kinumvikane kimwe mu bibazo mfite nyine ni uko abantu bandika bati mwakomeje mwaka ibiganiro leta y'u rwanda kandi kuva mu mwaka wa cumi n'umunani twanditse inshuro zigera kuri ebyiri dusaba ibiganiro leta y'u rwanda hari abantu bagoragoza bakavuga bati ejo bishobotse iriya leta ikabonekerwa na roho mutagatifu ikemera kujya mu biganiro muri ibyo biganiro ihuriro nyarwanda mwajyana iki ku meza y'ibiganiro iki ni ikibazo abantu babaza kandi gikomeye mwebwe mwihura mwakwigomwa iki kugira ngo muhurire hamwe leta y'u rwanda muganire urumva ni ibibazo bibiri bikomeye ihura nyarwanda ryajyana iki ku meza y'ibiganiro ihura nyarwanda ryakwigomwa iki ariko wari ugiye kumbwira uti dufite izo ntego n'ingamba zacu nkeka ko ni ibintu bikubiyemo ibintu byinshi ndavuga reka manze nkubaze n'iki kibazo wenda ubihurize hamwe kuko biri mu migabo n'imigambi yacu na ziriya ntego n'ingamba ijambo ni ryanjye
icya mbere dufite dufite impamvu impamvu ni uko tuvuga tuti hari ibitagenda mu rwanda bazavuga ati byose biragenda ariko siko bimeze ndaguha urugero niba nk'ubu bavuga bati abantu bafite uburenganzira bwo kubaho ko kubu wavuga ko mu rwanda abantu bafite uburenganzira bwo kubaho kumva abantu inzego za leta zica ku manywa y'ihangu kumva abategetsi bakuru muri leta bavuga bati tuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu bwacya koko bakabarasa abantu bafite uburenganzira bwo kubaho ubu ntabwo twaba twarabonye nibura amaperereza n'imanza zabaye ku rupfu rw'abantu wenda mvuge bake wibuka fata nka wenda nka asina paul rwigara fata siyeri kabera fata nka perefe wahoze ari perefe wa butare paraside koroni ndavuga ubwo ngubwo abantu bakomeye numbonera urubanza rwabaye kubera abo bantu bishwe uzambwira icyo gihe ni ukuvuga ko uburenganzira bwo kubaho abo bantu ntibakibufite dogiteri manuel gasagure waba uzi urubanza rwaba rwaraciwe kubera ko yishwe n'inzego za leta waba uzi urubanza rwabaye nyuma y'urupfu rwa kizito mihigo ntibavuze bati turarufunze burundu yiyahuye kandi abantu bavuga bati ntabwo yiyahuye uyu muntu yishwe hari icyo waba ubiziho fata rero ubwo ni uburenganzira bwo kuba ni ukuvuga ko abantu bamburwa ubuzima ntihagire igikurikiraho ibyo rero nko mu ihuriro nyarwanda turavuga tuti kubungabunga ubuzima bw'abantu ni ngombwa ku byerekeye imitungo y'abantu niba perezida avuga ati iyo baje kubasenyera barabanza bakababwira ahubwo ahandi bazana kateperari bagaterurana byose bakajugunya niba ufashe abantu bo muri kangondo k'ibiraro n'ahandi hose ukabimura mu mvura urumva ntabwo bafite uburenganzira ku mutungo nyamara uzasanga perezida afite icyanya kuri muhazi afite aho yororera inka mu bugesera n'ahandi n'ahandi uburenganzira bwo kuvuga mu rwanda hari urugero naguhaye ngo hari abemerewe kuvuga politiki n'abatabyemerewe wavuga ibindi ariko uretse icyo ngicyo urumva ntabwo wemerewe kuvuga none n'ababavugiraga n'abajyaga icyo bavuga bariya abanyamakuru bariya ba tewonesite ba cyuma ba uriya wahoze ari umwarimu muri iniverisite dr kayumba uravuga aimable karisira aimable karasira dr kayumba christophe bariya abanyamakuru bose bafunze mu rwanda abantu barabura ntihagire igikurikiraho pe ntihagire igikurikiraho ni ukuvuga ngo uburenganzira ku buzima uburenganzira ku mutungo uburenganzira bwo kuvuga gusa nyakwigendera koroneri patrick ariyatarafa niwe bavuga ati mu rwanda ubumbura umunwa ari uko ugiye gusura umuganga wawe wamenye cyangwa urimo kurya kuko hari ibivugwa n'ibitavugwa hari abemerewe kuvuga n'abatemewe kuvuga erega buriya ufashe imvugo za bamwe ukazigeranya n'iz'abandi bavuga bakabihanirwa cyangwa bagahutazwa kubera izo mpamvu ibyo rero usanga bitandukanye aho rero ihuriro nyarwanda dufite impamvu twajyana ku meza y'ibiganiro ariko rero dufite na gahunda gahunda ya politiki gahunda ya politiki igamije icyiza cy'u rwanda kandi mu buryo burambye nayavuze ko dufite intego esheshatu zigabanyijemo ingamba makumyabiri na zirindwi intego ya mbere turavuga tuti ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi turanabyitoza mu iguru amajyambere arambye kandi asangiwe ubumwe n'ubwiyunge nyabyo umutekano w'abantu n'ibyabo ububanyi n'amahanga buboneye n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro reka wenda mbwire nk'intego imwe n'ingamba zimwe ngiye kuvuga nko ku ngamba ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi twiteguye gutandukanya ubutegetsi nshingamategeko nyubahiriza itegeko n'ubucamanza muri iki gihe urebye mu rwanda buri wavuga ko hari itandukanyirizo ririmo ko usanga umuntu ukora ari umwe ni perezida wa repubulika wenda inyuma mu gikari haba hari ishyaka riri ku butegetsi rya fpr ariko se nka buriya wavuga ko nk'inteko ishinga amategeko ibaho ukurikije uburyo ijyaho ugakurikiza imikorere yayo wavuga uti iriya nteko koko ihagarariye rubanda cyangwa ahubwo ni abakozi ba perezida njye numva ari abakozi ba perezida ubucamanza wavuga ngo buriya bucamanza burigengaho umucamanza akubwira ati cyuma twamuhaye imyaka irindwi dushingiye ku ngingo y'amategeko itakibaho ibyo rero ihuriro twiteguye kubihindura muri iyo ntego harimo indi ngamba yo kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga ubu mu rwanda abanyamakuru bakeya bari barabuze ijwi ku maradiyo asanzwe wenda aya leta tuyashyize ku ruhande bari barashyizeho nk'imirongo ya yutube ko nicyo kigezweho barabafunze nta n'umwe hari ngira ngo umudamu umwe usigaye nawe uvuga yavuga rubanda yose ikamuhagurukana n'undi muntu umwe urabona ko nanze no kuvuga amazina yabo ariko abakurikira barabazi nibo babiri basigaye abandi bose barabafunze turateganya kubahiriza ubwisanzure bw'amashyirahamwe agamije kuri leta ya miryango itagengwa na leta hari umuryango n'umwe utagengwa na leta wambwira ukora mu bwisanzure utavuga ururimi nk'urwa leta iriho amajyambere ahamye iyo ni ingamba ya kabiri harimo intego eshanu hari ukubaka ubukungu bushingiye ku buhahirane n'amahanga no kubungabunga ibidukikije urazi n'ubwenda ubu hakiri ingorane zo kugira ngo abantu bongere ibisanzure bajye guhaha hanze niba igihugu kimaze imyaka itatu cyarafunze umupaka hagati y'u rwanda n'ubugande hagati y'u rwanda n'uburundi wabonaga ko amakamyo yavaga muri tanzania yari afite ibibazo bikomeye niba perezida avuga ati nzohereza ingabo muri congo urumva ntabwo ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu bwakunda ubu twari tumaze iminsi tutumva amasasu ariko wabonye ko abantu bo muri emu makumyabiri na gatatu bongeye batera muri congo biriya ntabwo bizafasha ubuhahirane hagati ya biriya bihugu kwimakaza ipiganwa risesuye ku masoko atangwa na leta iki ngiki turakivuga kenshi cyane muri cya kiganiro dutanga ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mibi y'abaturage tuvuga ko tugomba gushyiraho uburezi bufite ireme uburezi bw'u rwanda babusubije inyuma ku bushake biratangaje kubona mu rwanda perezida avuga ati dukeneye abarimu bavuye muri zimbabwe dukeneye abarimu bavuye muri zimbabwe nk'aho abanyarwanda bahawe uburyo bemerewe kwiga byabananira twabonye ko amasosiyete akomeye ya leta ayoborwa n'abanyamahanga kaminuza y'u rwanda irimo abanyamahanga ukibaza utese habuze abanyarwanda bakora aka kazi cyangwa ntibabone ubwo buryo cyangwa bagombye kubikora barishwe cyangwa bari mu buhungiro hanyuma tukavuga ko muri iyo ntego ya kabiri y'amajyambere arambye kandi asangiye kurinda ubusugire bw'imitungo bwite y'abantu n'iya leta uzarebe barabura cyari titi hano turahashaka hari umushoramari ugiye kuhafata bakafata bakajyana ugasigarira aho ngaho nakomeza rero nkagenda njya muri buri ntego muri izo uko ari esheshatu nkwereka ingamba makumyabiri na zirindwi yego ntabwo buri ntego ifite ingamba zingana n'izindi hari intego ifite ingamba eshatu hari ifite enye hari ifite eshanu ariko dufite porogaramu ya politike isobanutse kandi igenewe bose kandi izana buri wese muri gahunda ntawe isize ku ruhande aho rero ndagira ngo mvuge ko iki ni ikintu dukomeyeho twajyana ku meza y'ibiganiro ariko ikihutirwa ikihutirwa ku meza y'ibiganiro ni ukuvuga uti were turi mu butegetsi inshingano yawe kora ku buryo wakorohereza abaturarwanda bakaba baganira bigakorwa mu ituze ariko uzabona imvugo ya leta atari ko imeze ndetse na bamwe bavuga ururimi rwayo uzumva ari imvugo ya ngo turwane uzumva n'imvugo yo kugira ngo nta cyashoboka muterekanye ko mufite ingufu zihagije za gisirikare n'iza politiki ndavuga ngo ingufu za politike zirahari ingufu za gisirikare ubu si ngombwa ariko ntabwo ari ikintu kinaniranye kuko nabo n'abari muri leta bazi aho byavuye bazi aho byavuye uhereye bakiri mu bugande batarinjira mu gihugu ukageza ubu bazi uburyo ingufu za gisirikare zubakwa ibyo rero ntabwo ari ibintu bihariye bonyine ariko umuntu avuga ati si ngombwa ko bigeraho si ngombwa ko hongera kumeneka amaraso si ngombwa ko igihugu cyongera gucura imiborogo kugira ngo abantu babe bakomera kuganira hari ingero ngira ngo ntange nibura nk'ebyiri muri za mirongo icyenda mbere yaho ibihugu byinshi bya afurika bikimara kubona ubwigenge hari nibura nk'ibintu bibiri hari amakudeta akorwa n'abasirikare noneho ayo makudeta abasirikare barangiza kuyakora ugiyeho agashyiraho ishyaka rimwe rukumbi bimara nk'imyaka wenda nka za makumyabiri aho ngaho abaturage bagezeho barabirambirwa baravuga ati dukore amanama ibyo bitaga za konferanse nasiyonari turebe uburyo ubutegetsi buriho ubu ngubu bwakoroshya kugira ngo buzabusimbura buzabusimbure mu nzira y'amahoro kandi abantu benshi babyumvikanyeho ntawe usigaye inyuma atari ukuvuga ngo jya abanyapolitike gusa abanyapolitike barimo bari mu miryango idaharanira inyungu za leta za politiki barimo abanyamadini urubyiruko abari n'abategarugori buri wese yagize ijambo ibyo bazitaga za konferanse nasiyonari zarabaye muri bene zarabaye muri kongo brazavire zarabaye muri iriya kongo demokaratike kibizayire zarabaye ahantu henshi muri afurika kandi zanasize umuco wo gutanga ubwo butegetsi ku neza noneho ibyo aho hari aho bitakunze ari naho hakiri igitugu ibyo rero biramutse bishobotse ubutegetsi bwatangwa mu nzira y'amahoro bugatangwa mu ituze hano muri afurika y'epfo hari ubutegetsi bw'abagashakabuke bw'abazungu bwakandamizaga hari n'abibwira ko hakandamizwaga abirabura hari n'abazungu bakandamizwaga abahinde ndetse n'abandi baturage bafite amarangi anyuranye ariko byageze igihe byageze igihe baravuga ati kugira ngo dukore ku buryo hatameneka amaraso menshi ni uko twaganira ibyo bintu leta ubwayo ya paritedi niyo yabitangije niyo yafashe iya mbere ibona ko kuguma gukorera mu mvururu bitagifasha ndetse n'amahanga yarabyumvishe yari yarayifatiye ibihano ariko perezida bota muri za mirongo inani na gatanu yavuze ati reka dutangiye tuganire turebe uburyo twavamo neza noneho abazungu ntibagire ibibazo bikomeye ariko nyine kubera ko abari ubutegetsi bwubatse igihe kirekire bwakandamije abantu bwinjiye mu bantu nk'uko wenda mu rwanda bimaze kumera hari abatsimbararaga ariko nibura leta ifite ubushobozi yari yafashe iya mbere ari nibyo tuvuga tuti leta y'u rwanda iriho ubu ngubu ariho wakoresheje iriya rambuti roho mutagatifu ababonekeye bagombye kubona ko ibi tuvuga ntabwo tuzaceceka igihe bakitwara kuriya igihe abanyarwanda bagikandamijwe igihe abanyarwanda bakiba hanze mu buhungiro kandi impamvu batanga ndavuga leta y'u rwanda impamvu itanga nta shingiro zifite hari abazavuga bati abari hanze bose ni abanyabyaha ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntawazanye ikimenyetso ngo avuze ngo uyu muntu umunyabyaha kuba ubivuze ntabwo bigira umuntu umunyacyaha ikindi bazakubwira ati amateka twanyuzemo ayo mateka ni ay'abanyarwanda bose natwe twanyuzemo dufite uruhare rero mu kuyaha umurongo mu kuyabonera igisubizo hari uzumva bati ubudasa ariko u rwanda ni ikirwa muri afurika ni ikirwa ku isi kuki batareba ibibera iruhande rwabo niba muri tanzania batora umutegetsi perezida agakora manda ebyiri z'imyaka itanu itanu akagenda akaba ariho mu mahoro mu rwanda n'iki cyabananiye muri tanzania umwaka ushize bagize ibyago bapfusha umukuru w'igihugu wari mu buyobozi ariko yari yabugiyeho mu mahoro wari babonye serije ifoto ya perezida mwinyi muzehe mwinyi wageze mu myaka mirongo icyenda irenga ari kumwe na mukapa ataritaba imana ari kumwe na kikwete ari kumwe na magufuri ari abategetsi babayeho mu burundi perezida nkuru nziza yitabye imana nawe azize urw'ikirago ariko mu burundi uzahasanga perezida ndayizeye ndayizeye uzahasanga ntibantunganya mu burundi hari ababaye bakuru b'igihugu hari n'uwo nzi wenda izina ntirimo kuza bagize umwe mu ntararibonye ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa afurika perezida uriho ndayishimiye aramushimira ariko nk'ubu perezida bizimungu arishyushye ntiyayoboye igihugu buriya se batubwira gute ko umuntu wayoboye igihugu udashobora kumubona na hamwe na hamwe mu birori by'igihugu ni iki cyabaye n'iki batandukaniyeho n'ibihugu bibakikije aho niho hari ikibazo aho niho hari ikibazo serije ari byo tuvuga tuti mwihure nyarwanda ibi ngibi tugomba kubiganira ariho tuvuga tuti ni impinduramatwara ibi ntabwo wabigeraho uvuga ngo mpanganye nta shyaka riri ku butegetsi kuko ishyaka riri ku butegetsi rikoresha ingufu rifite abasirikare iyo uvuze bucya bakwishe bagufunze cyangwa wahuze kimwe muri ibyo tukavuga turebe kugira ngo ibihagarare ni uko batega amatwi ubu ngubu bafite umwanya mwiza kuko bari muri leta hari n'aho wenda ukeka ko abategetsi bamwe na bamwe bajya babivuga bumva hari abanyarwanda bagomba gupfa bagashira bakarimbuka bikibagirana burundu barabivuga barabivuga iyo wumvishe nk'umujenera avuga ati twagiye muri congo dufumbira amashyamba bayafumbizaga abanyarwanda bahiciye bayafumbizaga abanyarwanda bahiciye iyo wumva perezida avuga ati abanzi bacu abanzi bacu perezida w'igihugu agahagarara imbere y'abayobozi b'igihugu ati abanzi abavuga abanyarwanda ariko kuki atavuga ati bariya bantu wenda bafite ibibazo ubu ndi mu buyobozi mfite umwanya mwiza najya imbere yabo ngatanga ituze nanjye nkagira icyo nigoma ku kibazo rero babajije ndangiza impamvu ya mbere dufite ni uko turi abanyarwanda turi abanyarwanda abanyarwanda bavuga tuti uburyo igihugu cyacu kiyobowe ni uburyo bubi bugomba guhinduka bugomba guhinduka kandi buri wese akabigiramo uruhare izo ni impamvu kandi ibi tuzagumya tubivuge kugeza igihe bigereweho ndagira ngo rero nanone nongere mvuge nti ibiganiro ni ngombwa ibiganiro ni ngombwa kuko niba n'abari mu buyobozi mu butegetsi muri iki gihe mu rwanda bumva yuko byose bigomba kuba mu ntambara bagombye kumenya ikiguzi cy'intambara ndetse n'ingaruka zayo n'ingaruka zayo kandi bakumva ko abantu bumva bagomba kubarwanya guhangana nabo ari abanyarwanda bafite uburenganzira bungana n'ubwo abari mu butegetsi muri iki gihe bafite serije ndumva nagusubiza ijambo ka mbaza ikibazo Ura- ura- urakoze nakureka kuko ah, ibisobanuro byawe bi- birakora ku mitima y'abanyarwanda benshi Ah, nanakunze uburyo wa- wifashishije intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda ariko nkanjye uri mu ihuriro nyarwanda nawe urebye n'intego n'ingamba zacu ni izo kuyobora igihugu cyose rusange simbona nicyo twakwigomwa kugira ngo na rpf ivuge yuko yagira uruhare muri miyoborere kuko imyaka makumyabiri n'umunani byarabananiye kuyobora u rwanda intego n'ingamba z'urwanda rero ubona ko zateguwe neza zanditse neza zikora ibintu byose ni izo kuyobora igihugu kigasubizwa ku murongo kigahabwa abanyarwanda abanyarwanda nabo bakemera ubuyobozi bushyizweho nyine nk'abantu bafite urukundo rw'igihugu ariko tukiri aha ngaha twavuze unakomeje ku kintu cyitwa ibiganiro kuri iri jambo ibiganiro ikintu gikomeye cyane Ah, ijambo ibiganiro ryumvikana nk'ikinyarwanda ariko biterwa n'ubwirwa ibiganiro hari abavuga bati ihuriro riri mu biganiro kandi ko kwa mugani tugiye no mu biganiro byaba ari amahire nk'uko runabikomojeho wavuze uti imbaraga za politike zo turazifite twarazubatse dufite imigabo n'imigambi myiza dufite viziyo nziza imbaraga za politike ah, no muri diporomasi ntawavuga ko zidahari turazifite utariko iza- izi imbaraga z'imirwano izo zo zubakwa bitewe n'indi mpamvu iyo iza politiki zananiranye hari amagambo akoreshwa aha ngaha rero ukumva abantu bavuga bati ibiganiro mukunze kubivuga nk'umwirondoro muvuga muti ibiganiro kandi ubikomojeho inshuro zitari imwe cyangwa ebyiri hari irindi jambo kujya impaka kujya impaka hagati y'abanyarwanda hari ku ruhande rwa terwa baravuga bati muratukana murasebanya murabeshya na kiriya kintu cyavugaga ngo intambara ikoreshwa gute bati muri mu ntambara y'amagambo ariko intambara y'imirya ntayo mushoboye uzabona bigaruka bivugwa n'abantu b'i kigali ibi bintu byose iyo ubirebye ibiganiro impaka gutukana gusebanya intambara yanyu ni amagambo gusa ntabwo mufite ubushobozi bwo kujya mu ntambara y'imirya ngo muhangane dr mutabazi gira icyo umbwira kuri aya magambo akoreshwa uzasanga ariyo twavuga politiki nyarwanda ikoresha cyane umunsi ku munsi ijambo ni iryanyu
ngizimana wenda reka nubwo utakimbajije nk'umuvugizi mboneho kuvuga ko ubu tuvugana na mbere yaho ndetse no mu gihe cya vuba nta biganiro biri hagati y'ihuriro nyarwanda na leta y'u rwanda ibyo mwabikozeho ikiganiro eh, na bagenzi bacu eh, wabivuzeho ah, n'umuhuzabikorwa wungirije wa gatatu ndetse eh, na komiseri ushinzwe ubukangurambaga mwarabiganiriye ndagira ngo rero nk'umusubizi- nk'umuvugizi w'ihuriro nsubiremo ko nta biganiro abumvishe nabi eh, ikiganiro cya minisitiri w'intebe w'u rwanda dr ngirente ndetse na minisitiri wungirije ushinzwe umuryango w'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba eh, nshuti manase bamwumvishe nabi bajya bumva amagambo akoresheje wayashyize kuri iyi radiyo kenshi nta biganiro biri hagati y'ihuriro cyangwa n'uwo ari we wese mu bayobozi cyangwa abayoboke b'ihuriro aho niho duhagaze kugeza uyu munsi noneho rero ugeze neza ku kubikomozaho kuko ntabwo nicyo nari nkubajije noneho reka wenda gato kuko ufunguye iyo paranteze bati dufite amakuru y'uko intumwa za uganda zagiye kureba jenerali kayimba nyamwasa uri umuvugizi kandi uri kubona kayimba nyamwasa muri afurika y'epfo nzi neza ko muhura n'abantu batandukanye si ngombwa kubitubwira wenda ushatse warabivuga niba ntacyo bihungabanya kubera iki leta y'u rwanda ivuga ngo bafite amakuru ko uganda yaza kumureba kandi nzi neza yuko muhura n'abantu batandukanye mu bikorwa byayo bya buri munsi muri diporomasi mukorera ihuriro nyarwanda
ndizera yuko ah, minisitiri nshuti manasa abivuga ati dufite amakuru n'uburyo tubazi nta cyari kumuza kuvuga ati kanaka akamuvuga mu izina ati yagiye ahura na kayumba nyamwasa ibyo ntibyabayeho kuba rero bavuga ati dufite amakuru no kuvuga igikubiye muri ayo makuru n'abo bantu bahura bari bo se kuki yavuze kayumba nyamwasa ntavuze n'izina ry'uwo bahuye naho ibyerekeye abaganda nzi ko n'umukuru w'igihugu mutabazi one second I'm sorry ni ukubera ko uh, general muhozi yaramaze igihe yagiye i kigali yagiye inshuro ebyiri yaravuye no muri afurika y'epfo buriya inyuma y'urusika bafite ibindi baganira hari abagerageje no kubihuza bati urugendo rwa muhozi muri afurika y'epfo ntitwamenye icyo rwari rugiye gukora So, ugasanga nyine bagenda bahuza utuntu kugira ngo bagire ibyo babona bavuga ntabwo aricyo ngamije ariko ndagira ngo numve niba koko iki kintu niba ari ikintu undi mucyo wagitangaho kuko na- nakoze ibishoboka ariko sirebera cyane mu itangazamakuru mba mba hano muri afurika y'epfo nanjye nabonye ifoto ya jenali muhoza ari kumwe na perezida ramaposa eh, n'umukuru w'ingabo za afurika y'epfo ariko ntumbaze uti bavuze iki ntabwo nkizi namubonye ari i kigali mu mafoto twamubonye muri Ke- yagiye muri kenya twamubonye muri ejibute yagiyeyo ntabwo tuzi ibyo bavuze kereka ibyo wasoma ibinyamakuru biba byanditse byo gutekereza ngo buriya baganire hano ariko rero mvuze ku by'ihuriro eh, nzi ko byagiye hanze bavuga bati perezida wa uganda museveni yandikiye perezida wo mu rwanda amubwira ati hari abantu bo mu ihuriro nyarwanda nahuye nabo dore ibyo twaganiriye icyo ntabwo ari ikintu gishya icyo ntabwo ari ikintu gishya ibyo ni ibintu byabayeho Eh, ikindi ikindi u rwanda ruri mu mikirano na uganda yabereye muri angola buri gihe baravuga bati ihuriro nyarwanda ihuriro nyarwanda hari n'igihe babaga bahereye kuruza ku mpunzi z'abanyarwanda ziri mu uganda bakibwira ngo buriya ngo ihuriro nyarwanda mu uganda bigacika icyo tuzi mu rwanda mu mu bugande hariyo abanyarwanda benshi bakunda ihuriro niba rero ari aho bahera bakavuga ngo hari ibiganiro ariko ntibavuga eh, abaganiye abari bahuye abahuye abari bo ntabwo uyu munsi nice hano naza ngo nanjye mbihimbe navuga ibyo dukora navuga ibiriho minisitiri nshuti wazanye cya kintu ati dufite amakuru yagombye kuba yarayavuze yose kuko hari amazina yavuze yagombye no kuba yarayavuze eh, no ku rundi ruhande uyu munsi rero nta biganiro biriho hagati y'ihuriro nyarwanda na leta y'u rwanda icyo ni icya mbere nta bagande baje kureba kayumba nyamwasa wenda ngo baze ngo hagati kayumba nyamwasa ni umuhuzabikorwa wungirije wa mbere w'ihuriro ngo baze bamubwire bati "Tu- dufite ubutumwa ubu n'ubu icyo ni ikindi ariko wenda ababivuga ni kwa kundi bamenyereyeho kuvuga ngo turabona abantu bari kumwe mu ihuriro turafatamo umuntu umwe tumuvuge eh, tumushyire ku ruhande tumuvuge wenda n'ibyo byumvikana n'ibyo abantu bamenyereye twe rero mu ihuriro siko duteye ibintu dukora gahunda dukora nk'izi tumaze kuvuga z'imigabo n'imigambi tuzikorera hamwe dufite ah, amatsinda dufite inzego zishinzwe gushyira izi gahunda mu bikorwa nta na hamwe ikintu gikomeye nk'icyo cy'ibiganiro cyakorwa n'umuntu umwe nibibaho rwose tuzagira umwanya uhagije wo kuvuga tuti dore ikipe ya- iriho iyobowe na serge ndayizeye irimo kanaka na kanaka ishinzwe kuganira eh, na leta y'u rwanda ishinzwe iki n'iki ubu rero kubera wenda social media kubera eh, propagande zigamije ibintu ntashobora kumenya abantu bavuga hariya dufite ibiganiro ubwo abanyamakuru ibinyamakuru bikaba bibonye inkuru nshya bya bindi mu itangazamakuru mwita scoop bakabonye scoop nicyo kiriho rero ariko ibyo nkubwira niho duhagaze eh, keretse leta y'u rwanda nk'uko twari twabivuganye mbere nifungura ikavuga uti noneho twiteguye kuganira na batavuga rumwe natwe n'abo duhanganye n'abifuza impinduramatwara kandi yibwira ko icyo gihe atazaba ari n'ihuriro nyarwanda gusa ahubwo azaba ari abanyarwanda bose bavuga bati ibintu bigomba guhinduka abo bantu nta nubwo ari abanyarwanda byonyine uzi ko serivisi uzi ko hari n'abandi ndumva ari uko n'abangusubije kuri iki kibazo bakoze
urakoze cyane dr sera mutabazi bibaye rwose byiza kuko uko ubimbwira ndabyumva ariko nakubajije kuri ariya magambo akoreshwa nyine badushyiraho cyane bavuga bati muratukana murasebanya murabeshya intambara mushoboye ni iy'amagambo ni iy'urunwa gusa ihura nyarwanda nta kindi rifite ndagira ngo aya magambo uzabona akoreshwa n'abayobozi b'i kigali ese kuko nibyo byonyine dushoboye cyangwa dufite ibindi dushoboye mutabazi ndakubwira aya magambo afite ibisobanuro byihariye kandi ibiganiro ni igihe abantu bemeye kwicarana bumva bafite icyerekezo kimwe kandi bagamije inyungu z'igihugu ibyo ni ibiganiro mu cyongereza babyazabyita dialogue bazaba bavuga bati hari ibibazo bajya ahantu mu mutuzo wenda bagire umuntu uza abicare hagati niba badashoboye kubyikorera ubwabo baganire batuje hari ukujya impaka icyo ni icya kabiri impaka buriya mu banyarwanda hari igihe uzibona ni nk'ibi ngibi tuvuga tuti mu rwanda ibintu ntibigenda mu rwanda abantu barirwa bo bakavuga ngo reka da mu rwanda tumerewe neza mu rwanda turishimye kandi twabonye raporo ivuga ngo u rwanda ruri ku murongo wa nyuma rufite abaturage batishimye ukavuga kimwe bo bakavuga kiriya hagati aho haba harimo ukuri ukuri ni ibyabaye ni ibiriho ariko udashaka kumva undi ashoza impaka akaba ariho byose birangirira hari biriya byo guterana amagambo kuko nibura impaka zo hari igihe muza kugira aho muhurira guterana amagambo rero ni nk'uko umwe yahindukira akarebera iburasirazuba undi akareba iburengerazuba noneho ukavuga uti kugeza igihe tuzongera guhura nka za ntashya ebyiri imwe yagiye iburasirazuba indi iburengerazuba ngo kugeza igihe tuzongera guhurira gutukana gutukana niwo muco ubona mu gihugu cyacu bimakaje rero ujya ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zaba facebook zaba twitter zaba no mu binyamakuru usanga harimo amagambo yo gutukana gutukana pe nibyo batoje urubyiruko ariko n'abategetsi bibaheraho nubishaka twajya mu madisikuru menshi y'abayobozi b'igihugu bari mu myanya yo hejuru batukana urubyiruko rukabyumva rukabigana bikaba umuco bakagira ngo nibwo buzima bugezweho iyo bikozwe igihe kirekire abantu bumva ko ari ibintu bisanzwe ariko turavuga tuti ntabwo tugamije gutukana ayo yaba ibiganiro utarakomeza aho ukomeje ku cyo gutukana unyemere kuba ngo uciye mu ijambo ndizera ko utibagirwa wari ugeze ninde muntu watukana kuruta umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu niwe muntu wa mbere mu gihugu uba ukuriye abanyarwanda iyo ajya hariya mu nteko ishinga amategeko akita abagenzi b'amazirantoki akita abagenzi b'amasazi akabita ibikeri akavuga yuko atazatinya kubicisha inyundo nk'uwica isazi akavuga yuko bitamutera isoni kuzabica akoresheje inyundo nk'uwica amasazi nako kantu nari nkumwongereyo kugira ngo kajye kuri rekodi mutabazi ndagira ngo nkubwe burya gutukana ntabwo bigarukira muri ayo magambo uvuze gusa ahubwo bigarukira binagaragazwa n'uburyo wifata imbere y'abantu hari ikindi gihe nigeze kuvuga nti uzarebe uriya mukuru w'igihugu iyo ari mu kubwira abategetsi b'abanyarwanda yishyiriyeho ubwe cyane cyane mu myiherero cyangwa muri iyi minsi iyo yashyizeho yahinduye nka minisitiri umwe yashyizeho umusirikare umwe uburyo aba ababwira aguhamagara urazi serije kugira ngo umuntu aguhamagare akwibasiye mu bantu nk'ibihumbi bibiri ukuntu bimera ati patrick arimo kuvuga umukuru w'ingabo ufite ingabo ibihumbi ijana na makumyabiri na bingahe aha amategeko uti patrick subiza biba bikwereka agaciro haba abantu ndetse n'ingaruka biri bugire ku bo bayobora ibyo ntawe atabikoraho abo ni abanyarwanda yababwira uzanamurebe iyo avuga bagenzi be n'ubu ubu ngubu wagira ngo arimo kurebana akana k'umujisho n'umuhungu wa perezida museveni ariko iyo yavugaga museveni uribuka amagambo yakoresheje abarundi ubu se mvuge amagambo yavugaga kuri jya kugenda perezida nkuru nziza kandi ari perezida w'umuturanyi mvuga amagambo yavugaga kuri ku wari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburengerazuba kuko yari umurundi tuvuge se yavugaga ati abakuru b'ibihugu bajya mu bufaransa cyangwa mu burayi bavuga ngo papa papa aba ari abakuru b'ibihugu nyamara uzamurebe iyo yageze imbere y'abazungu agerageza kwiga guseka uzajya ureba ku mafoto ibyo bikwereka icyo gutukana bivuga ni ukuvuga ngo rero si we wenyine hari n'abandi mbese ku buryo abanyarwanda bafite ikibazo cyo kugira abategetsi batabaha agaciro na busa batabubaha na busa abaturage bo baragowe pe niba perezida avuze ati abaturage bamugejejeho ikibazo cy'uko basenyera akavuga ati siko bigenda bagombye kubaterurana na kateripiyari yagombye guterura byose ikajugunya n'inzu n'abantu barimo ibyo ni igitutsi kiruta ikindi ibyo ni igitutsi kiruta ikindi ariko ngarutse kuri cya kibazo wambajije muri ruriya rwego nahereye ku biganiro mvuga impaka mvuga guterana amagambo tugeze ku gutukana mu rwanda ubona icyo bifuza kugira ngo ibi byose bivaho ari imirwano yo mu mirya navuze ko ibyo nabyo iyo ari ngombwa birashoboka ariko ingaruka zabyo ni mbi kandi ikiguzi cyabyo ni kinini abari mu buyobozi ubu ngubu mu rwanda bagombye kumva ko icyo ari ikintu kitari ngombwa ahubwo umwanya barimo ubu ngubu ari umwanya mwiza kugira ngo ibyo biganiro tuvuze uko nabivuze ku ijambo rya mbere ryitwa ibiganiro dayaloga ari cyo cyangombwa cyokora nzi ko bibananira kuko buriya bibananira mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu igihe basinyaga amasezerano ya rusha abantu bari bamazima igihe baganira igihe rero ushaka ko igihugu kitongera gucura imirongo amahoro n'ituze n'umutekano bisakara wemera gushyira mu bikorwa ibyumvikanyeho n'abandi ariko leta dufite siko imeze ikubwira kimwe iguhisha ikindi mbese kuri bo bumva ikintu cyose cyakemurwa n'ingufu niba rero aricyo bifuza ubwo n'abandi wenda nibyo bazajyamo kugira ngo ibibazo bikemuke ariko turongera tuvuge tuti mwihuro twebwe dusanga atari ngombwa ntabwo ari ngombwa kubera ko bifite ikiguzi cyabyo ingaruka ni mbi kandi zimara igihe kirekire urabona intambara ya mirongo icyenda yabaye iyo abantu baba barumvikanye bagacisha make ntabwo ubu ngubu tuba tuvuga ibyo turimo kuvuga niba rero abategetsi bari mu rwanda bumva ko ari cyo cyonyine gishoboka uzasanga abanyamakuru babyandika ese ihuriro rifite imbaraga za gisirikare ko umuntu uzi icyo intambara yazanye akandika ibyo bintu ari mu rwanda ni ibintu bigoye kumva cyokora ubwo wenda nibyo bifuza twebwe nk'ihuriro n'abo dukorana turavuga tuti ibiganiro birashoboka niho duhagaze ariko bitabujije ko n'ibyo bifuza abo babibwira ni abantu kandi abari mu buyobozi babinyuzemo n'abandi ndibwira ko bitabananira kubikora murakoze serge urakoze cyane dr sere mutabazi ku bisobanuro byiza uzasanga nyine n'abo duhurira ku mbuga nkoranyambaga bazakoresha imvugo nyine y'ubwishingizi bavuga bati inzira twakoresheje twebwe murayizi namwe muzatwaka ibiganiro mugenzi muri iyo nzira ariko nkunze yuko amagambo urimo kutubwira dusobanurira umurongo w'ihuriro tuvuga tuti dushaka gushaka ibisubizo by'ibibazo biri mu rwanda tutarinze tugera hariya nyine abo bitwa ko bageze u rwanda hariya bageze aha rero wenda iyo mbona nk'ibi mbyandikirwa ntera amaso ku bihugu bikomeye ku isi muri iyi minsi turabona igihugu cya ikirere cyiricarana n'uburusiya bakajya mu biganiro hariya muri za belarusi n'ahandi nakomeje kubona bavuga bati biranashoboka yuko igihugu cya israel cyaba umuhuza hari ibihugu byinshi cyane bavuga hari n'abavuze bati papa nyine nyir'ubutungane ashobora kuba umuhuza muri iyi ntambara y'uburusiya na ikirere ukibaza uti niba ikirere irimo guterwa ibisasu nka biriya igihugu cya sinzi kirashize yemera kujya mu biganiro n'igihugu gikomeye cyane nk'uburusiya n'ubwo intambara itarahagarara ariko bagerageza no kuganira hari ababavuga ati isi uburusiya bwaba kuko buri muri kote y'imbaraga nke ku buryo bwemera kuganira na ikirere n'uko urimo gushwanyaguza igihugu ariko amateka atubwira ko atari byo dr mutabazi rero mu ncamake nyine aha niho abasesenguzi mu bya politike cyangwa mu bibazo by'isi bumvikanisha ko hari igihe kigera abaturage bakabasha kubona mu baba bahanganye abafite umurongo mwiza abafite ingamba nziza abaturage bakaba bajya ku ruhande rw'abafite icyerekezo cyiza hano rero turongera tubaze nk'uko abantu bitubaza bati mwebwe nk'iyura muhagaze he ku ngufu mwamufite zo guhangana leta y'u rwanda muri ibi byose mutubwira muba mwifuza bwaramutabazi
ariko nakubwiye nti ingufu za mbere ni aya majwi yacu ni impamvu twavuze ni imitegekere mibi tuvuga tuti twebwe tugeze mu buyobozi dore uburyo twakora ibingibi ibyacu ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukunenga ibyo leta y'u rwanda ikora si cyo dukora twebwe turavuga tuti leta y'u rwanda iki n'iki gikora nabi ibyo ikora neza irabizi ariko hari byinshi tubabwira tuti mubikora nabi natanze ingero mvuga nti bica abantu ntibagire igikurikiraho kandi bakabyiga natanze urundi nti bakabana imitungo yabo natanze urundi rugero nti babuza abantu kuvuga bisanzuye ibyo rero twe turavuga tuti twarengera ubuzima bw'abantu twakora ku buryo n'ugize ingorane umunyarwanda wapfa atazize urw'ikirago nibura inzego z'ubucamanza zikurikirana impamvu uwo muntu yapfuye atazize urw'ikirago aho niko n'ahandi biba twakora ku buryo tubungabunga umutekano w'abantu n'ibyabo abantu bakabona ibibatunga bivuye mu maboko yabo batabyambuwe twakora ku buryo dutanga urubuga abantu bakisanzura bafite aho bavugira tukubaka inzego zikora atari iz'umurimbo urwego rukaba ruzi ko rufite inshingano zo kurengera rubanda nteko ishinga amategeko koko ikaba igizwe n'intumwa za rubanda atari intumwa za perezida cyangwa z'ishyaka riri ku butegetsi ubucamanza bugakora bukumva ko ari rwo rwego rwa nyuma rwo gukemura impaka ndetse na leta yateza ibibazo ikaba yazanwa imbere y'ubutegetsi y'ubucamanza hano muri afurika y'epfo ubu perezida ramaposa yirwa yandikirana amabaruwa n'umudamu ushinzwe abo bita pabulike porotekita amubwira ati itegeko nshinga rimpa ububasha bwo kuwukuraho igihe inteko ishinga amategeko yavuze ko itagifitiye icyizere uwo mudamu nawe agasubiza perezida ati reka da ntabwo ufite ububasha bwo gufata icyo cyemezo kuko nawe mu bantu ndimo gukoraho amaperereza urimo perezida yarajurira ati noneho reka tureke inkiko zizabikemura ibyo ni byo twifuza n'ahandi bira ariko kuki mu rwanda bumva yuko cyane cyane urubyiruko bumva ko ingufu byanze bikunze arizo umunyangufu ari ugomba gukora ibyo rero ni byo tuvuga tuti impinduramatwara ni ukwerekana ko hadakora ingufu ahubwo hakora ingufu za politiki ingufu z'ibitekerezo atari ingufu zo guhutaza abantu zo kubica zo kubambura ibyabo zo kubaca imisoro irenze urugero ingufu zo kubafungira mu gihugu ndetse n'ingufu zo kubatekerereza kuko niba navuze ngo mu rwanda havuga bamwe cyangwa bakavuga uko bashatse abandi bacecetse ko abantu bamwe bashobora kuvuga ibintu byose abandi bagaceceka igihuriro nyarwanda turavuga tuti abanyarwanda bagomba kubaho bisanzuye bakavuga icyo bashatse kandi buri wese akagira uruhare mu kubaka igihugu kandi tugakoresha n'amagambo afite icyo amaze mu rwanda uzumva ngo gukunda igihugu gukunda igihugu bakabisubiramo kenshi wabaza umuntu atari ko icyo gihugu uvuga ni ikihe ni imisozi uba ushatse kuvuga ni abaturage abaturage birirwa bakandagizwa utabareba iyo umuntu nka rwigara yishwe mu gaceceka ubwo ukunda igihugu iyo kizito mihigo yishwe mu gaceceka ahubwo mugatangira kumukurikiza ibitutsi atakiriho uko ni ugukunda igihugu cyangwa gukunda igihugu hari abivuga ko ari ukuvuga perezida bakavuga ngo yambaye neza ngo ni ntore zirusha intambwe bakareba yambaye kositimu n'ufite kositimu bakavuga ngo reba uko yambaye nkaho yakwambaye ibyo rero nibyo tuvuga tuti ihuriro nyarwanda ibyo igihe tugeze mu buyobozi tuzabihindura kandi tuzanabikora twenyine tuzabikora n'undi munyarwanda wese ufite icyo cyerekezo ufite iyo gahunda wumva ko igihugu gikeneye kubaho mwituze kandi ku buryo burambye
urakoze cyane dr etienne mutabazi ngushimire rwose ibyo urimo kumbwira ndizera ko abanyarwanda dukurikiye bari icyo barimo kuvanamo reka tugaruke ku ngingo noneho ubona ikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ibinyamakuru bya leta y'u rwanda byo kuduharabika batwita umutwe w'iterabwoba aranisi muri iyi myaka imaze cumi n'umwe leta y'agatsiko ikomeza avuga ko ari umutwe w'iterabwoba ariko twe tuvuga ko ari umutwe uyiteye ubwoba sekateri jenali javetse uri kujya kuvuga ati tubateye ubwoba kuko niyo mpamvu uzasanga batwita amazina aya n'aya n'aya ahangaha rero hari ibintu bandika uzasanga biteye ikibazo ugasanga barandika ngo ihoranyarwanda ryateye ibisasu mu rwanda ibyiswe za grenade nakubaza nti nzi ko wanabisubije ariko mba ndeba ibyo nandikirwa wenda kubisubiramo ntacyo bitwaye kuko ni ngombwa nka oruganizasiyo nk'iyi ngiyi guhora dusobanura ibi bintu bahora batwitirira byabaye nka gatigisimu ko mwateye grenade mu rwanda nibyo ugomba kubisubiza niba atari nabyo wabisobanura ikindi nanone ugasanga iyo bavuga ngo turi umutwe w'iterabwoba baduhuriza hamwe n'abo dufatanyije muri platiforume iki gihe wenda nakwibutsa yuko twari p5 turi kumwe n'amahoro people congress twari kumwe na na fda inkingi ps mberakuri ndetse turi kumwe na pdp imanzi aba bose rero mu cyitwa p5 niho bahereye bahera nyine bakitira umutwe w'iterabwoba aha rero nakwibaza ni ibyo bagiye batuvugaho bakanitwaza raporo z'impuguke za loni byaba bifite agaciro cyangwa byaba byataye agaciro gerageza umuco umucyo kuri ibi bintu bibazo mutabazi mbabona abantu bagarukaho yaba ari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku maradiyo ndagira ngo mvuge ibintu bitatu icya mbere ndongera nsobanure kuko twabikoze kenshi wabikoranye n'abandi iryo jambo ry'iterabwoba bashyira kuri ku ihuriro nyarwanda icya kabiri ndavuga kuri ibyo bavuga ibyo bisasu wise grenade ndetse no kuri raporo mhere ku cya mbere rero nta bantu bari mu mitwe y'iterabwoba baka ibiganiro icyo twakibuze twebwe twaranditse abanditse barabazi abasinyi barabifite izo mpapuro tuvuga tuti twifuza ibiganiro twabikoze mu rwego rwa p5 ibyo byarabaye imyaka igiye gushira ine irashize ntacyo bashubije icya kabiri muri urwo rwego urabona ndimo kukuvugisha uri muri amerika ahantu uri harazwi ufite aderesi z'ibinza mba ahantu hazwi abayobozi b'ihuriro na bagenzi bacu muri p4 ngubu bazi aho buri wese ari nta byihebe nta mitwe y'iterabwoba ikorera muri za kapitali z'ibihugu ifatanya ahantu turi dukora ibikorwa byinshi serge tujya tujya muri za manifestation imyigaragambyo haba mu burayi imyigaragambyo iba kenshi perezida kagame iyo yagiye mu burayi arabizi mu bubirigi mu bufaransa mu bwongereza muri canada biraba muri amerika abantu baba bahari baba baherekejwe na polisi z'ibihugu ibi tuvuga tubivugira muri leta zizi ko ihuriro nyarwanda ririho ndetse yewe na leta y'u rwanda izi ko turiho nka n'ihuriro nyarwanda bajya muri angora bavugagamo ihuriro ntibatuvugagamo gutya ariko bavugaga ati ihuriro ntabwo bavugaga umutwe w'iterabwoba kuko ntabari kubyemera gutyo ntabwo rero turi umutwe w'iterabwoba kuri izo mpamvu biriya rero bagenderaho by'ibisasu nsubiye inyuma ndibuka ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ihuriro ryari rimaze ngira ngo imyaka ibiri tukiyubaka nta nubwo twari dufite intara zingana n'izo dufite ubu nta nubwo twari dufite abayoboke bangana n'abo dufite ubu ngubu baravuze ngo hari ibisasu byatewe ndibwira ko ibyo bisasu batangiye kubizana mu muri bibiri na cumi madamu victoire ngabire agitaha agiye kwiyamamaza baravuga ngo ati ibisasu kibazo umuntu w'umudamu wataje wagiye kwandikisha ishyaka ibyo bisasu yabaye umusirikare ate yabiteye gutya jenali kayomba ari yatashye avuye mu buhinde nka ambasaderi bavuze ngo bateye ibisasu amaze guhunga bati noneho birari ibihumbi bibiri na cumi na gatatu baza polisi y'igihugu ifata abantu bane ndumva n'amazina yashakisha hirya no hino nkayabona bavuga ati dore abateye ibisasu ndetse n'umudamu bajyaga batuma umudamu bajyaga batuma baramuzi bahaga imifuka ye yazaga natwe tugenda uzishyire hano uze kuvuga ko ari ba kanaka aba mu buhungiro mu gihugu ngira ngo cyo muri afurika twe turahazi ubwo se izo gerenade zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu n'iz'ubwumuka avuga ngo abantu batera ibisasu ngo ni umutwe w'iterabwoba ngo tugomba gushyiraho n'itegeko tukariha igisobanuro dushaka ngo ni umutwe w'iterabwoba ku birebana na raporo zakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri kongo ni inyandiko nto cyane ngira ngo n'igice cy'ipaje ntikigeze ubu banditse muri raporo y'agateganyo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kwa cumi n'abiri ibyo bintu babyanditse twarashubije turavuga tuti nyamara ibintu muvuga ko twaba dufite imitwe ya gisirikare muri congo ntabwo ari byo dore impamvu izi n'izi ntimukagendere ku muntu wese uvuga ikinyarwanda muri ako gace ngo mukeke ko uwo muntu ari muri arenesi cyangwa niba umuntu aba akubwiye ati arenesi ndayikunda nta mpamvu zo kuvuga ngo buriya ni n'umusirikare we nta basirikare arenesi igira ibyo bintu byonyine bibiri tubabwira ko ibyo bintu atari ko bimeze raporo yakurikiyeho icyo kintu ntibyajemo ni kangahe se bazanagamo u rwanda bavuga yuko rwoherezayo ingabo zarwo rufite ingabo ko rujyayo kwiba amabuye y'agaciro ko rujyayo guhungabanya uburenganzira bw'abaturage ba kongo ni kenshi n'izicyandika ubu ngubu u rwanda rugarukamo ntabwo ihuriro nyarwanda ririmo hashize imyaka ingahe ine ibyo bintu bibiri rero ntabwo byaba ari byo ntabwo baba barimo guha abanyarwanda amakuru ya nyayo bavuga ngo ihuriro nyarwanda ni umutwe w'iterabwoba ndasubiramo nti nta mutwe w'iterabwoba ukora nk'uko dukora ko twebwe dukorera ku mugaragaro icya kabiri ibyo babwira abanyarwanda ubona ibinyamakuru bimwe byirwa byandika bateye amagrenade mu bice bitandukanye by'igihugu njye navuze igice batemewe grenade kandi nibyo biri muri raporo za polisi ku kicukiro mvuga n'uburyo byakozwe ibyo binyamakuru byandika biri mu rwanda ntabwo bivuga ibyo bice binyuranye by'igihugu kuko wenda iyo bavuga bati ku kicukiro byari guhura n'ibyo polisi yavuze ni hariya rero ugira gutya ugashyira ikinyoma hanze ukagisubiramo kenshi ukabwira abantu bakacyandika abantu bakabifataho ukuri ko nigeze gukurikira abadepite mu nteko ishinga amategeko manza ari umwe mu badepite bahoze ari n'impunzi muri canada arimo kuvuga ngo twebwe tugomba gushyiraho igisobanuro ngo cyacu ngo cy'iterabwoba ariko ni ibintu bidafata ni kwa kundi bamenyereye gutegekesha no gukwirakwiza ikinyoma twe rero ihuriro nyarwanda ntabwo ari umutwe w'iterabwoba kuko twavuze abo turi bo tuvuga icyerekezo dufite tuvuga imigabo n'imigambi yacu nushaka nakubwira n'izindi ndangagaciro kuko turazifite nyinshi
U- urakoze eh, ni ukugushimira bitewe n'uko nyine ibyinshi wabishubije ariko reka turebe mu bibazo bya nyuma twakiriye eh, uzasanga nyine propaganda ya kigali muri biriya bitangazamakuru byabo cyangwa mu banyarwanda mu rwanda cyangwa no mu ntore usanga batuganira buri gihe bavuga bati rnc nta mpamvu ya politiki ifite ahubwo igizwe n'abantu benshi cyangwa bose ni abanyabyaha ni ukuvuga ko ibyaha bisanzwe akaba ari nayo mpamvu bibera hanze mu buhungiro kuko aba- tu- abayobozi nkatwe tugaragara tugaragarira hanze abantu bacu mu gihugu bagomba kubaho mu bwisho ntabwo bagaragara ugasanga baratwitirira ibyaha bakanabihimba badewe bakanabihimba bakavuga inkuru twakoze bakavuga bamwe ko ah, twanakatiwe n'inkiko ah, kandi nta n'ibihari ikindi rero uzasanga nk'ibyo binyamakuru kagame yashyizeho mu gihugu cy'u rwanda muri iyi myaka cumi n'ibiri nta kindi bivuga biravuga ngo ihuriro nyarwanda ntacyo ryagezeho mutabazi tumaze imyaka cumi n'umwe iyo bavuga ngo ntacyo twagezeho wibaza ukuntu ari kigali yari ikwiye kudukorera evaluwasiyo kugira ngo ivuge ngo ntacyo twagezeho ese wowe ihuriro nyarwanda ntacyo ryagezeho ubu abayoboke dufite hirya no hino intara dufite abakomiteri dufite aba a- abaterankunga dufite batagaragara ubu koko byaba ari ukuri ikindi nanone kuri iyi ngingo ni ukwibaza ngo nk'abayoboke babyumva b'ihuriro hirya no hino bakwibaza niba bari babaringa utabazi nagira ngo ugire icyo usubiza wenda kuri ibi binyamakuru ah, bikunze kwandika ko abayobozi b'ihuriro nyarwanda banatunzwe n'indonke bavana mu bayoboke uzasanga inkuru zandikwa ni izo ngizo kutwangisha abaturage kuvuga ko turi abanyabyaha kuvuga ko abenshi nta mirimo tugira kuvuga ko dutunzwe n'imisanzu y'abayoboke ugasanga nibyo batuvugaho batubundi nta n'icyo twagezeho muri iyi myaka cumi n'umwe U- ukeka yuko ibyo bintu bifite agaciro cyangwa byari bikwiye guhangayikisha abanyarwanda ni ibibazo byinshi ariko ndagerageza ngende nsubiza buri kimwe kimwe muri iyo ngingo niba eh, ku itariki icumi z'ukwa cumi na bibiri mu bihumbi bibiri na cumi abantu icumi bateranye bagakora inyandiko ishyiraho ihuriro urazi hari umwe witabye wishwe ko burya niyo umuntu avuze ngo umuntu yapfuye ngo yazize urwikirago koroneri patrick Karegeya yarishwe hari bagenzi bacu bari mu bashinze ihuriro barivuyemo bakiriho bafashe undi murongo Eh, hari n'abo nzi wenda ihuriro ryafashe ingamba za disipurine bakiriho bari mu- muri iyo mu yindi mirimo bari abantu icumi bari bateraniye muri amerika none ubu iyo wumvishe ihuriro rifite abayoboke muri australia muri otirishiya mu budage mu bufaransa mu bwongereza muri canada muri afurika y'epfo muri mozambique muri zimba muri zambiya yewe na hariya bavuga eh, bugufi mu karere Bugufi mu- mu karere ubu se u rwanda rwahagurutse rwirwa ruvuga ngo ngo abayoboke b'ihuriro ngo nibo batumye batu- ba- eh, bafunga imipaka ubwo noneho babeshye bagenzi babo babeshye bagenzi babo bavuga ikintu kitariho abantu ihuriro riba rifite rifite ubuyobozi abayobozi bazwi rifite izina iryo zina ndibuka minisitiri w'ububanyi n'amahanga richard sezibera eh, mbere y'uko bamwirukana mu byo bita mu cyongereza anseremoniyari mu buryo eh, butazwi bari bamaje batihura atari ko se ni asosiyasiyo n'ishyirahamwe yari azi ko tutari asosiyasiyo kuko nta minsi yashize perezida avuga ati nyamara ikibazo mfite na rnc umunyamabanga w'ihuriro aravuga ati ni umutwe ubateye ubwoba bo bakabyita umutwe w'iterabwoba navuze nti iyo bagiye muri rwanda cyangwa n'ahandi bakagenda bavuga ngo ihuriro ihuriro iryo huriro baba bavuga ntibaringa ihuriro rero rigizwe n'abayoboke baryo n'abayobozi baryo n'inzego zizwi uko zigaragara mu nyandiko z'ihuriro dukorera ku mugaragaro ihuriro wabuze uti rifite uburyo bwinshi ntabwo ibyo bakora byo ibyo rikora ryose ari ibintu umuntu yica ari we dushyira n'uburyo bwacu hamwe amafaranga kugira ngo tugere ku byo tumaze kugeraho bitari biriya bavuga ngo ngo abantu batunzwe ngo n'ibisabano n'ibyibano ariko ubivuga hari nk'abantu njya numva b'abanyarwanda mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bwongereza batari mu ihuriro baba bazingukana ko uyu yariye ibi n'ibi abanyarwanda bagiye bafata umwanya bagasesengura umuntu azaba yicaye i londres amenye ikintu narari amenye ikintu sejo uri muri amerika warari amenye ahantu uvana amafaranga ashobora kuvuga ati narabibwiwe ni amabwire nyine ni amabwire nkeka ko abanyarwanda hari ibindi bintu twakababwira uretse kuzimura kuzimura kugira ngo werekane yuko ariko hari mugenzi wanjye hari mugenzi wanjye umukunzi wa radita ukambwira ati natire y'abanyarwanda ni amazimwe iyo amazimwe adahari baba babona ko hari ikitagenda arambwira ati rwose ndabumva ibisobanuro byanyu ndabyumva ndabikurikira ariko abanyarwanda bakunda amazimwe bakunda imuha bakunda byacitse iyo bidahari rero hari ikiba kitagenda bwaramutabazi
ni umuco mubi ni umuco mubi kuko buriya hari uburyo abantu bagombye kubaho ugacisha make mu buzima si ngombwa ko ikintu cyose kibaye ugomba kugira icyo ukivugaho ukabona n'iyo ntacyo n'icyo niyo waba utagifite biratangaje serije ariko biranababaje iyo ubona nk'umuntu ubyuka wakagobye kuba yiyitaho akita ku muryango we akita ku banyarwanda agakora ikintu kindi yirwa ari mu mazimwe abeshya kandi n'ababwira babona ko banamwereka ko ababeshya hari abantu benshi nzi hanze aha bavuga ngo ni abanyamakuru bafite n'amaradiyo cyangwa ibiki abantu bamubaza ukumva barimo kumubaza kugira ngo asubize ikibazo nibura gifite cyangwa cyegereye ukuri ariko akanangira akaguma muri icyo kintu cy'ikinyoma akaba azi ko ari byo bifasha ntabwo bifasha rero nta nubwo byerekana uburere cyangwa ikinyabupfura ahubwo byerekana umuco mubi ihuriro rero na diporomasi rirayikora nyinshi cyane ari nacyo gituma ubona mu rwanda barara bada sinzi bava ngo ihuriro ngo riri hirya no hino iwabo kuri radiyo mukunda kuvuga uti no mu rugwiro ririmo kandi nibyo mu karere rirahari kandi nibyo none se ubwo ntibaringa ubu se twebwe tuvuga turi barenga ntituvuga ko turi mu ihuriro turi n'abayobozi baryo ariko uzasanga abantu babuze imikoro ibyo bavuga bavuga ngo ngo ririmo kurembera kuko bashaka ko wa muturage aricyo yumva ni inshingano zacu rero kugira ngo tugaruke tuvuge ngo turiho turiho kandi n'abariya babivuga ndavuga bari mu buyobozi ariko bo igihe bari bakiri mu bugande bavugwaga gute bavugwaga gute bitwaga yahe mazina ubu se ntibari mu buyobozi ntibari mu buyobozi twe rero naho duhagaze haruta cyane aho bari bari icyo gihe hari abantu benshi babihamya n'abariya uretse kwirengagiza barabizi aho babaga birirwaga ku mihanda ya za kamara barabizi ubu bazi ko bari ahandi kumva rero batwita amazina ntabwo bidutangaza ahubwo bigaragaza wenda ko baba babuze ikindi kintu bakora ariko twebwe turahari dutera imbere kandi turacyakomeza gutera imbere ari nayo mpamvu tubavugisha menshi
urakoze cyane dr seri mutabazi nyemerera dusoze mu gusoza twabivuze bihagije kandi biranumvikana nyuma y'iki kiganiro uraza kubona nanone ibyo bandika kuko baba baduteze amatwi radita gutuma badasinzira niyo nsibye umunsi umwe ubona yuko bandika nyine bashakisha kugira ngo barebe ibyo babwira abaturage kugira ngo bacika intege nzi ko nzakugarura mu minsi iri imbere kuko uru ni urugamba rwo guhozaho mbwira n'abaduteza amatwi iti ntabwo ushaka gucika intege icyo wifuje utarakigeraho hari ubutumwa ufite bwo gusigira abateze mu kiganiro abayobozi n'abayobozi b'urubanyarwanda ku by'umwihariko bagenzi bacu bari mu gihugu tutanavuga kandi tuzi neza yuko baduhoza ku mutima nibo bayoboke b'ikubitiro bavuga bati tuzaruka ariko tubonye iriya migabo n'imigambi mwatubwiye igiye mu bikorwa nibwo tuzamenya ko ihuriro nyarwanda koko ibyo byaharaniye bigezweho urumva rero ko abayoboke bacu b'inimena n'abanyarwanda muri rusange bahora bavuga bati muzadufasha ryari kuvanaho iyi ngoma mbi ya fpr mugashyiraho ubutegetsi burebera bose kandi burebera abanyarwanda muri rusange butavanguye ubutumwa ufite abanyarwanda bwo gusoza ijambo ryanyu
ni ubutumwa bwo kugira ngo bajye bakoresha ubwenge bwabo cyane cyane hari ikintu uvuze muri iyi minsi nzi ko hari gahunda wowe ubwawe serije ufite z'amashuri ariko ntibyahuje abantu kuvuga ngo serije yarapfuye weho bati serije yapfuye serije baramwirukanye serije urumva mu mwaka ushize ahagana mu kwa gatanu hari umuntu rwose wafashe w'umunyarwanda kuko ni umunyarwanda afata igihe akora amafoto ati dogiteri mutabazi yapfuye ati n'umuryango wabitangaje bidateye bati cya kihebe kayumba barakiraje ejo bundi aha ntagihe gishize aba ari abanyarwanda bikoze kuko biba byanditswe mu kinyarwanda ukibaza utu umuntu urimo gukora ibi arashaka iki hari abumva ko wenda ari uburyo bwiza bwo gukora propaganda kugira ngo abantu babyumva bacike intege ariko rero abanyarwanda bashyira mu gaciro bajye bafata umwanya babitekerezeho ayo makuru barebe ahashingiye cyane cyane ko itumanaho ubu ngubu risigaye ryoroshye nta kibazo umuntu usanzwe guhamagara mu biganiro ko yaguhamagara serije wamwitaba ndizera ko atazavuga ngo nitabwe n'umuzima wa serije ahubwo azaba ari weho ku butumwa twasigarana ni uko tugomba tuzakomeza n'inshingano gusobanurira abanyarwanda ko turi ihuriro kandi dushakira ineza abanyarwanda dufite gahunda itomoye yo mikorere myiza yo kubaka u rwanda buri wese yumvamo kandi buri wese yagizemo uruhare ntawe duheje tuzarengera ubuzima bwabo tuzarengera imitungo yabo tuzabaha urubuga ruhagije bakavuga bisanzuye kandi bakavuga ku bintu byose atari ukuvuga ngo politike misereje uzajya ubivuga abandi ni muciceke twe siko tuzabikora tuzashyiraho inzego kuko zihagarariye abaturage bashyizemo uruhare bishyiriyeho atari iz'umurimbo zo kuvugira umuntu umwe tutazajya twiharira bya bindi bavuga ngo urye uhage urare uniha abandi bavuga ngo urugi rurafunga babiri ni ukuvuga umuntu waraye nta kiri mu nda ko ibyo bitazabaho tukabwira abanyarwanda ko ntabwo turi umutwe w'iterabwoba kuba turi mu buhungiro ntibivuga ko turi umutwe w'iterabwoba kuba tuvuga ibi bivuga ko turi umutwe w'iterabwoba tugahamagara abanyarwanda ko bagomba kumva ko amateka yacu asaba ko twicara hamwe ibibazo biriho tukabikemura mwituze ko atari ngombwa kuzana intambara intambara igira ikiguzi kinini ingaruka zayo ziraramba imyaka myinshi ubu ngubu kubona abantu bakiba i kigali cyangwa mu rwanda ahandi bikanga ni ukubera intambara yabaye ikamara imyaka ine muri mirongo icyenda kugeza mirongo icyenda na kane ariko bikaba bigaragara ko itararangira n'ingabo z'igihugu zirwa zirukanka ahantu hose bikanga ikintu icyo ari cyo cyose kubera ko uwo mwanya utashatswe ngo abantu batuze ikindi abanyarwanda bajye bareba ibikorerwa hanze hari ibihugu byo muri afurika ubutegetsi abategetsi basimburana mu nzira z'amahoro atari uko umwe yishwe cyangwa se ngo abari mu buyobozi bose bishwe cyangwa abahungwe cyangwa abafungwe tanzania iri bugufi yabo kenya ni bugufi muri senegali barahazi muri ghana muri botswana muri afurika y'epfo muri zambia na namibia ubutegetsi abategetsi basimburana mu nzira y'amahoro uwari perezida agakomeza akabaho agasaza neza mu cyubahiro cye ariko kumva mu rwanda bazajya bitwaza amagambo adafite icyo avuze ubu udasa amateka twanyuzemo ariko mukora iki kugira ngo aya mateka atazisubiramo ndibwira yuko amateka ashaririye y'imivu y'amaraso yagombye kwigisha kugira ngo twubake inzira y'amahoro nkaba rero ngira ngo serije ngushimire kuba wakoze iki kiganiro ariko nkatekereza neza ko ubutumwa nyabwo bwatambutse nkaba rero mfite umwanya igihe cyose wanshakira igihe cyose abatwumva bashaka ko tuza kubasobanurira turiteguye kugira ngo tugumye tubasobanurira abo turi bo n'icyo tugamije kandi dusabe abantu ko ituze bishoboka tutagiye mu miborogo imivu y'amaraso n'intambara murakoze
turakoze cyane dr sena mutabazi ibi ni byo bigaragaza nyine ubuyobozi buhamye bw'ihuriro nyarwanda kandi igihe cyose wakumva nyine hari ibitagenda hano hanze by'umbwira tuze tuganiriza abanyarwanda ndizera yuko abenshi banyuzwe nyine n'ibyo dusobanuye ko byari bimaze iminsi bihari byinshi ariko ntabwo bivuze ko birangiye bihora bigaruka kuko duhanganye ahora bizana hanze mu itangazamakuru kugira ngo akomeze avuga ati byacitse ariko rero abanyarwanda bashishoza abanyarwanda bashyira mu kuri bamaze kumenya ko niyo nzira yonyine kagame asigaranye yo gukomeza bigara abanyarwanda ati ihura ntirikiriho ni wa mugani rero wa jeve condo ni ihura nyarwanda rimuteye ubwoba nabo ati ni ihura ry'iterabwoba birumvikana mwakoze cyane ku mwanya muduhaye nababwira ni umugoroba mwiza
natwe turabashimiye mugire ibihe byiza
barakoze cyane dr tere mutabazi twavuganaga ari muri afurika y'epfo tumushimire umwanya duhaye ndetse tunaramutse n'abandi batangiragenda bose bari mu gihugu cya afurika y'epfo nshuti mwari muteze amatwi kino kiganiro cya raditahuka ntadushoreje kuri iyi nsanganyamatsiko gusa yibanze mu gusubiza ibyo twandikirwa cyangwa tubazwa biri hano hanze mu itangazamakuru nkaba nshimira rero by'umwihariko nanone umuvugizi w'abanyarwanda itera mutabazi uburyo yabishubije mwakoze cyane mugire ijoro ryiza wongeye kuryama mugire umunsi mwiza wo murimo kubyuka ibiganiro byanditseko bizakomeza ejo turabakunda mwese kuri raditahuka
rnc rero rwanda national congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda rnc iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'umunsi mu cyubahiro rnc viva viva rnc viva viva
ndumva imiri ndumva imiri ni ihuriro nyarwanda ndumva imiri ni ihuriro nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro nyarwanda ndumva imiri ni ihuriro nyarwanda ndumva imiri ndumva imiri ni ihuriro nyarwanda ndumva imiri ni ihuriro nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro nyarwanda ndumva imiri ni ihuriro nyarwanda uba abanyarwanda ntibambara ubukeye ese ikiza ni ikihe kibi kikiri mu nzu twe nituro ndamoko ubundi umuntu n'inkundi hari abakitwa ibibondo bungubitwa ibisambo abana bajya mu burara abenshi ubona hirya hino nta burere n'imfubyi zireze zirera izindi abanyarwanda bashishoza muze duhindura ibintu kandi ihuriro nyarwanda atabara ba banyarwanda ndumva imiri ni ihuriro nyarwanda ndumva imiri ni ihuriro nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro nyarwanda y'abanyarwanda burya n'ubwo uhita mu nda warebye n'ibibyimba baburirwa irengero n'abazira ibyo batunze hari abavanwa mu byabo n'abayigishwa uruhindu beraye n'isura y'indi wariyo ngemanza amaso ndababwira ngeze gari ibyo rwanda nashino kongresa ni ihuriro nyarwanda ihumure ry'abanyarwanda imirindi umva imirindi ihuriro nyarwanda imirindi umva imirindi ihuriro nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro nyarwanda imirindi umva imirindi ihuriro nyarwanda imirindi umva imirindi ihuriro nyarwanda imirindi umva imirindi ihuriro nyarwanda abakuru n'abatoya mu ihuriro nyarwanda Hey, yeah, yeah.